Now, why my correct people? This news where i carry come not be friendly news at all na very shocking news Oh, ah may our picture not carry roip my correct pipo abeg make una type amen This popular nigeria gospel singer where he cry come outside say he need help from a e fellow igbo richest people. Where they dey call obi Kubana and obi um chief priest and oda top celebrity say make dem abeg help am say he he he is dying of a kidney problem wen some igbo pipo come outside come dey blast am popular uh, igbo love themselves wey dem dey call matthias matthias matthias come still come outside come still blast am because say e beg uh, top nigeria uh, eh, top uh, celebrity money and na igbo top celebrity obi Kubana and the rest money so on of a suddenly my correct uh, people wetin come happen at the end of the story few weeks you a week after he come outside come talk say he is getting better say his kidney problem don't disappear according to a doctor for abuja say he no get kidney problem again say he don't already come for grant. They don't check the the check am say e no dey he will still be He will soon be discharged na wen intekra come outside na the video be dis one e phone number wey intekra come outside early this month wey we still dey na e be dis my correct people. as i dey tell una so na very sad and shocking news yesterday when the news begin dey circulate dey go say prince chinedu is no more say he has gone to meet meet his maker oh my god This video make a lot of people shed tears These people this video make a lot of people that it make <tsk> it break a lot of people heart because when i see this man for this uh, sick bed i was shocked i say ah wetin dey happen ah sickness no good o oh, my people sickness no good this man be like the way e take before here be like person where they kidnap and bab. They beat am tie e tie e leg not knowing say na kidney uh, problem until when e come die before we come know say no be only kidney problem na e be im own palaba say this thing still join am cancer of the blood oh my god good morning good afternoon good evening depends on the time you guys are watching me from how you all doing happy new week to everybody may sad news be far away from your doorstep in the mighty name of jesus amen thanks to my subscriber and to my returnees i really appreciate you all for always coming back to come and watch all my video thank you for sharing thank you for following my facebook page ab ab world entertainment i really appreciate you all for always being here so my correct people what wetin we carry come to out today Now about dis uh, shocking news where di other trend for social media about prince um, uh, chinedu wey be evangelist and also a gospel musician Where we all hear yesterday say im don already turn rip ah my god i shed tears because i remember the first day when i blogged this matter about when he cry come outside say he need help say make people are beg me. They donate for him. why some come dey blast and say why he will come outside why some come say physician heal ourselves? when you know say all power belongs to god here now yesterday now the news come outside say prince gozie sorry prince eshinedu eh, don already turn ROIP after battling a eh, kidney problem and cancer. Before he give up the ghost, he come outside come talk say the kidney problem say he don already dey okay. Say all praise to God Almighty. This something will not they see for here, e don't see happen to somebody when I know. After the person don't do thanksgiving for church, after one month the person finally give up the ghost just like wetin happen to ada jesus for inside last year na im be this after ada jesus do birthday that faithful evening be the next day ada give up the ghost oh my god i feel for him and i feel for his family ah we cannot question god we cannot ask god why you understand because he is the maker so he knows the best my god um i'm short of words because when i come across this video i shock i say no i even share am for my facebook page i say no people should stop lying because the rate where they all they carry all this uh, um, uh, top uh, celebrity picture dey write roip put my people you e know you're good at all about kana your kana your cry come out style destin etiku cry come out style do in uh, popo wey dem dey call um, osika eh, iheme say cry come outside when i see am now i come say ah why dem wan still do dis one to um, uh, um, chine um, this our brother chinedu wey be gospel musician i no know say na true so before i start to say make i write rip for inside e i first and foremost run to instagram to go find out the full gist May i know because you know fit your right write rip for person where still they live my corrected people i they verify my eh, my video before i bring dem come outside so and now i run go uh, instagram go check out the real truth whether na real or not before i reach there it e don't pass five hours when the something happen make una lis ten to the first video Wait, e take thank god for. ụmụ chineke ike agwụlụ n'ikpe ekpere ekpere bụ ike o ike agwụlụ n'ikpe ekpere ndị ọma na n'olu m ike agwụlụ n'ikpe ekpere ekpere bụ ike ike agwụkwalụ n'ikpe ekpere ụmụ elu ụwa ike agwụrụ unu ikpe ekpere ekpere bụ ike ike agwụkwala unu ikpere m ekpere ndị na-anụ olu m ike agwụrụ unu ikpe ekpere ekpere bụ ike maka ekpere bụ ọgwụ m gwọrọ umelu ụwa ekpere bụ ọgwụ mgbọrọ aga m agwọ ya ọzọ ekpere bụ ọgwụ mgbọrọ ndị na n'olu m ekpere bụ ọgwụ mgbọrọ aga m agwọ ya ọzọ ee that video wey na yours watch just now na very touching video na the video wey im take tok about say he don already heal for kidney problem say god almighty don't do am again After Ibo S governor, Ibo S governor and ministers come to his rescue after crying to Obi Kubana and chief priest and other top Ibo uh, eh, brothers where e dey okay wey e belle full where still they give out to others okay my corrected people so na there dey come to e rescue He can call come outside come dey thank god come they say he is already healed and god don't already save am from dis eh, calamity say he's no going to turn roip because when he cried, come outside he said, please don't let me die oh my god that place touch me That place touch me my correct people." and i'm shocked now say prince chinedu is no more evangelist chinedu is no more oh my god if you lis to The very video wey e for cry wey e for sing god of angel judge all my enemy those that say they cannot live to see me judge them. Oh lord ah when i lis ten to that video this morning oh my god mm. ah this death mm, mm -mm -mm -mm -mm. i no fit question baba god because he's the maker na he know the best na he know the best place wey pikin wan sit down put you understand na papa god na he know wear good for um, Chinedu. You understand my corrected people, so I cannot question God. I cannot question His authority rather than to say thank you, Lord. You understand? So, according to Christianity, they say to die is gain. You understand? So, we thank God for the life He spent, and I pray God may He protect the children where He leave behind for this earth. His lovely child, three children and His beautiful wife wey he don turn widow at this early age and i also pray that may god also protect the the family and the extended family friends and colleagues he left in the industry in the christian music industry i pray god should give them the strength to bear the loss you understand because this one they very very shocking They very very shocking to all nigerians you understand i even shocked when they talk say one pastor even come outside come blast and say why im go even go the, uh, why im go even collect money from uh, native daughter hand oh my god according to the way benin dey talk am say aleluya gbogbo yam so far no no no no panogari owa the poor man needed money to save his life because of his children because of his family so native daughter, no be saying native daughter do many for am e just help am out you understand so i see i see no reason why People come they come, um, uh, accuse and say why you go dey collect money from native doctor you call yourself an evangelist not be say native doctor come do a good guy for her. e just give am money say take my own support Now one emu you understand Now god will fight the battle of that native daughter for her. okay my correct uh, people so um, matthias matthias shame on you you understand you see now your own fellow eh, igbo person na na him e turn roip may him still come outside come still blast the the death now you understand because i felt I can say that matthias na senior uh, uh, daddy g picking from here you understand a lot of people know they believe matthias na senior picking. o na no know hmm. na senior picking na e be if you not be senior picking, you no suppose to come The question wetin this man use im life to do because when you know you are not god you understand your own igbo brother come outside come cry to the world say he need money there a lot of igbo people started to insult him some igbo people started to insult him saying different different type of eh, things against him all in the name of say in cry come outside They say okay make him first e not supposed to call name e not supposed to call only only obi kubana how market now? how market at least una first safe person first ah she chinedu nwadike <tsk> may your soul rest in peace may your soul rest in peace it's so shocking and it's so painful I bet me we quit the respond to to people when they they in need of uh, uh, money you understand for this social media i know say nobody give anybody money for pocket too. Oh. Now just the kind hearted and a good samaritan heart where we get a hand so now god never go bless all the givers and go still bless the way never still learn how to give god will still touch your soul to know how to give okay my correct eh, people. so now i say make i leave now with this dis eh, video say see what they trend for inside social cyber space say prince chinedu ngwadike is no more he has gone to meet his maker yesterday on sunday where e be Mondays day May his soul rest in perfect peace. And may God forgive him all his sins and accept him into the kingdom of God. So, my correct people, I will leave now for this junction. Make una watch the full episode. Please help me to tap RIP for Prince Chinedu Nwadike. Bye and stay blessed, everyone. See you in another video. Bye bye.